good day una my pipo how una dey na dat your boy olagoke bankole mutolib aka bamo wey dey give you all di tori tori all di gbẹdugbẹdu wey dey ṣẹlẹ for inside obodo naija go enter inside funa wey dey inside di land of alabata i go urge una make una go find cold water wey go chill una brain wey go go down soor so that all the tori wey i dey give una go dey enter inside your medulla oblongata wey dey inside your number six una my pipo di first tori wey dey my front na im dey yarn say nigeria goment dem set up committee to to renegotiate agreement wit ASU. di tori be say di minister of education adamu adamu wey inaugurate di committee say di essence of dis team na to help address di yawa wey don gas between ASU and di federal goment of nigeria di second tori na im dey yarn say yellow fever don kill over one hundred and seventy-two pipo for inside obodo naija di gist be say The world health Organization who talk on friday say yellow fever don kill over one hundred and seventy-two pipo for nigeria dem tok say dis outbreak don cause big wahala for nigeria health sector dem tok say di percentage of pipo immunised against yellow fever for africa dey very low. Another tori na im dey yarn say lagos government don give ten million naira each to families of policemen wey dem kill for inside endsars protest. Another tori wey dey talk about our own o di school wey be say no get rival for inside obodo naija any other one is a counterfeit no other one than the federal university of agriculture abeokuta wey dey kafata for inside the land of alabata di gist be say di federal university of agriculture abeokuta funab don ex ten d di post-utme registration for di session 2020-2021 session till 18th of december 2020. another tori na im yarn say some group of nsars victims go cause yawa for lagos state judicial panel judicial panel wey be say di lagos state government set up for di fair hearing of any yawa while wey shele for inside endsars protest and di lekki massacre anoda tori na im dey yarn say di court of appeal wey dey for inside abuja don confam di death sen ten ce for one maryam sanda wey stab her husband to death di last tori wey bisa go dey use round up my tori tori segment today na im yarn say our own presido di grand commander in chief of di federal republic of nigeria no other one than president muhammadu buhari don declare lagos international trade fair open today di news agency of nigeria nan tok say di trade go start from december 4 to december 13 so na here we go stop on top our tori tori segment for today na still your boy olagoke bankole mutoli bk ibam join me next friday on this same podcast radio for another episode of our tori tori segment good night.